sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
akkam jirtu dhaggeeffatoota nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu kun sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaati akkuma kanaan dura waliin turre har'as obboleessa keenya gammachiisii wajjin istuudiyootti argamneerra gara gaaffii isin biraa nu qaqqaban heeruuf deebisuutti tuun darbin dura gammachiisii wajjin kadhannee itti fufu.
jaalatamaadhaaf amanamaa kan taate waaqayyo abbaa keenyaa. Baraaf yeroo dabarsine hundumaatti nu wajjiniin taatee warra har'a ga'anii si galateeffatan waan nu taasifteef bara baraan galanni siif haa ta'u yeroo kanaa gaaffii dhaggeeffattoonni gara keenyatti ergan qabannee dhiyaannee jirra. Gaaffii kanaaf deebii kennuu kan danda'u si duwwaadha. Dhoksaa dubbii kee keessa kan jiru barreessaa kitaaba qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu qofaadha. Hafuurri qulqulluu inni iccita hundumaa beeku gaaffii isaaniitiif deebii akka kennuuf. nu wajjiniin yeroo kana hidhata akka ta'uuf jaalala kee haa ta'u gooftaa dubbii iddoo kanaa dubbatamu gurra dhaggeeffatootaa ga'ee isaan bira seemuu ga'u garaa isaanii jireenya isaanii seenaa isaanii jijjiiruudhaaf humna kan godhatu akka ta'uuf jaalala kee haa ta'u maqaan ilma kee gooftaa keenya yesus kiristoosiif jettee ameen.
dhaggeeffataan maqaansaa hin caqafamiin tokko gaaffii nu gaafateera. Dhaabbanni amantii tokko tokko kitaabni qulqulluun saddeettamii tokko akka ta'e yommuu barsiisanii dhaabbatoonni amantii kan biraan tokko tokko immoo jaatamii ja'a akka ta'etti barsiisu isa kamtu sirriidha jedhee nu gaafate.
Sirriidha dhaabbanni amantii tokko tokko saddeettamii tokko qabu kitaabni qulqulluu isaan qaban kan baay'ee immoo jaatamii ja'aadha kan isaan qaban. Egaa kuni dhaabbata amantii abaluuf akkana qaba jechuun gaarii miti. Abaluu saddeetamii tokko abaluu jaatamii jaha qaba jennee kaasuun gaarii miti yoo ta'eyyuu garuu yeroo kitaabni qulqulluun kun walitti qabamanii egaa isaan kaan bara kakuu moofaa keessa barreeffamanii isaan kaan immoo bara kakuu haaraa keessa barreeffamanii. Sana jechuun dhalachuu gooftaa keenya yesus kiristoos booddeetu bartoota irraa kaaseeti barreeffamuu kan inni jalqabame seenaan kitaaba qulqulluu jiran sun. Malee ergaan takkaa kakuu haaraatiif kakuu moofaa jedhamee darbatamee samiirraa wanti lafa dha'ee hin jiru jechuudha. Maal jedha sagalee waaqayyoo waaqayyoo namootatti dhimma ba'ee jedhamti karaa hafuura qulqulluu akka inni barreesse nutti himaa jechuudha. Barreessaan kitaaba qulqulluu hafuura qulqulluudha. Garuu hafuurri qulqulluu ofasaatii gadi bu'ee barreessetu hin taane namootatti dhimma ba'ee barreesse. Yeroo isaan barreeffaman yeroon isaa garaagaraa yeroo guddaa ture kan inni qabu. Akkuma jedhe bara kakuu moofaa keessa. Kan barreeffaman jiru barammoo kakuu haaraa keessa kan barreeffaman jiru jechuudha. Kanaaf yeroon gidduu turedha yeroo kana lamaan gidduu isaa yeroo bal'aatu ture yeroo seenaan kakuu moofaa barreeffamee xumuramee fi yeroo seenaan kakuu haaraa barreeffamuu jalqabame gidduu yeroo guddaatu ture yeroo banaatu ture. Kanaaf warri jaatamii ja'a maal jedhanii amananiitii kan isaan fudhatanii yeroo banaa sana ture sana keessa barreeffamoonni kan namaatti fakkeeffamanii barreeffaman jiru. Seenaansaa sanadha kan inni qabu. Akka waan waaqayyoo biraa fudhataniitti fakkeenyaaf maqaa namoota kitaaba qulqulluu keessa jiran fudhatanii isa fayyadamuudhaanii garuu namoota sana kan barreesse fakkeenyaaf henook miti kan barreesse garuu akka waan henook barreesseetti maqaa henookiin barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf Eliyaas hin barreessine garuu seenaansaa barreeffameera kitaaba qulqulluu keessatti akka waan Eliyaas waa barreessee kaa'ee darbeetti namoonni kan biraan gidduu sanatti waa barreessaniiru jedhanii amananii jechuudha. Kanaaf yeroo kitaaba qulqulluu kana walitti qabanii. Kitaaba qulqulluu yeroo walitti qabanii tokko godhanii yeroo gara maxxansuutti fidanii warra yeroo sana gidduutti barreeffamaniiru jedhamanii amanaman gaggeessaa kitaaba qulqulluutiin miti. Hafuurri isaas immoo ergaa kitaaba qulqulluu waliigalaa wajjiniin kan deemu miti jedhanii kan amanan keessaa baasaniiru jechuudha yeroo sana. Fudhachuu didani. Keessaa baasanii tun taane fudhachuu didani mormanii jechuudha. Warri kaan immoo hinkoo isaan kun sirriidhaa jedhanii fudhatanii warri saddeettamii tokko immoo. Garaagarummaan isaa kanadha. Dhugaan isaa seenaan isaa kan inni kaa'u kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf bara kakuu haaraa keessas warri barreeffamoon jiru warra bartoota ta'anii kan hunda miti bartoota hunda miti kudha lamaanuu miti kan barreesse kitaaba qulqulluun barreessine kudha lamaanuu kanaaf warra kudha lamaanuu keessaa warra barreessin maqaa isaanii fudhatanii namoonni kan barreessan jiru jaarrituun hin barreessin jechuudha yeroo dheeraa booda barreeffame sun erga bartoonni warri kaan du'anii darbanii booddee yeroo dheeraa booda barreeffame akka waan maalitti akka waan namoonni sun barreessanii godhamee kan barreeffame isaan kun kun hundumtuu akka ittiin dabalamne godhameetu jaatamii jaha irratti walii galameeti kan inni sassaabamee kaa'ame jechuudha. Warri kaan garuu sanaa oliyyuu jiru saddeettamii tokko oliyyuu jiru dhaggeeffataan keenya kun hin barre malee isaa oliyyuu kan fayyadaman immoo jiru kan argatan hundumaa kan fayyadaman jechuudha tokko isaayyuutu inni isin garuu baay'een isaanii warri bakkeetti hafan kuni namoota kitaaba qulqulluu barreessanii jedhamaniin sirriitti kan barreeffamanitu hin taane maqaa isaanii fayyadamuudhaan namni kan biraan kan barreesse.
Bakka bu'umsa isaaniitiin namni kan biraa barreesse.
Isaan bakka isaan hin buufatin garuu maqaa isaanii fudhatanii madaqee isaan barreessan kanaaf ergaa dogoggoraa of keessaa qabaachuu. Mala jedhameetu bakkeetti hafee jechuudha. Kanaaf isa jaatamii jaha kanaa baay'oonni irratti walii galu. Warri saddeettamii tokko isa jaatamii jaha kana qabu. Achuma keessa jiran jaatamii jaha kun. Eeyyee garuu dabalataanii kudha shan qaba jechuudha. Isa jaatamii jaha malee dabalataan kudha shan qaba. Soo kan akka beekan barbaachisaa jechuudha dhaggeeffatoon.
Tole waaqayyo si eebbisu gaaffii kan biraa kan nu gaafate. Efreem Abarraati Aggaarorraa kan inni nuuf bilbilee Maatiyoos Boqonnaa kudha sadii lakkoofsa kudha afurii hanga digdamaa irratti waa'ee ari'atama dhufuuf jiru ergaa ibsee booda ganna yookaan sanbata akka hin taane of eeggachiiseera. Rakkina maalii qaba ganna yookaan sanbata yoo ta'e ari'atamuun ari'atamuudhuma dhedheetu kan inni gaafate.
Gaaffiin kun gaaffii baay'ee gaariidha. Ari'atamuun ari'atamuudha. Sanbatas ta'e gannas ta'e. Maaliif barbaachise akeekkachiisa kana kennuunidha kan dhaggeeffataan keenya kunuun jechaa jiru. Gaaffiin kun ifa waa'ee dhugaa sanbataatiif qabnu kan jabeessudha. Gaaffiin kun dhaggeeffatoonni keenya hundumti isaanis kanatu beekanii nutti tola. Namoonni baay'een har'aa guyyaan sanbataa eeguun barbaachisaa miti jedhaniiti kan isaan barsiisani. Guyyaa sanbataa haqameera jedhaniiti kan isaan barsiisani. Garuu gooftaamti keenya yesus kiristoos illee yeroo isaaniin akeekkachiise maa jedhee ari'atamuun keessanii ganna yookaan guyyaa sanbataa akka hin taaneefi kadhadhaayyeedhe. Jabeessaati kadhadhaayye kadhadhaa duwwaatu hin taane jabeessaati kadhadhaayyeedhe. Maaliif guyyaa sanbataarraa guyyaa sanbataarraa guyyaa boqottanii ooluun isaanirra jiru guyyaa gooftaa isaanii wajjin dabarsuun isaanirra jiru fiigichaa akka hin dabarsine bosonaa gara bosonaatti bowwaatti gara bowwaatti ce'aa akka hin dabarsine boqotanii ooluun akka isaanirra jiruuf ari'atamuumti isaanitti dhufullee guyyaa sanbataarraa akka isaanitti hin taanee fi jabeessanii kadhachuun akka isaanirra jiru namoonni har'a haqameera haa jedhan malee isuma ari'atamuu dhumarratti isaan yeroo sana bartootaaf fuula isaanii dura tureera. Ammas fuula keenya dura ari'atamuun jiru jira sagalee waaqayyoo kan inni nutti dubbatu mul'ata keessatti kan inni kaa'u jira garuu ari'atamuun keessan maaliin hin ta'in jedhee guyyaa sanbataatiin akka hin ta'a guyyaa sanbataa boqottanii ooluu akka dandeessanitti kanaafi isuma waaqayyoof jedhanii ari'ataman jechuudha isuma dhugaadhaaf jedhamanii ari'ataman illee guyyaa sanaan akka isaan ari'ataman illee fiigichaan akka isaan hin dabarsineef haara galfatanii akka isaan dabarsaniifidha guyyaa sana kadhachuun kan isaan barbaachisu jechuudha ganni immoo rakkisaadha bokkaatu rooba. Dhoqqeedha galaana guuta rakkina baay'eetu isaanirra ga'a miliquudhaa fi baqataniillee miliquudhaa fi harkaa ba'uudhaa fi maal ta'u jechuudha rakkina guddaatu isaan mudataa jechuudha. Kanaafidha haalichi rakkisaa waan ta'eef haala rakkina sana keessaa akka inni hin taaneef jecha maal ta'a gannarra akka inni duraan taaneef maal godhaa jedhee kadhadhaa jedhe jabeessaatii kadhadhaa jedhe guyyaan sanbataas akkuma sanadhaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus kiristoos guyyaa sanbataa akka inni naqne kuuwabii guddaa yookiis ragaa guddaadha. Guyyaa sanbataa fuula keessan duratti. Maal godhaa jedhee eegaa eegaa isa sanaa guyyaa sana eeganii akka isaan oolan kabajanii akka isaan oolan boqotanii akka isaan oolanii fi kadhachuun akka isaan irra jiru kan isaan yaadachiisedha. Kanaafidha barbaachisummaan isaa kanadha jechuun barbaada dhaggeeffata kanaan. Gabaabaamatti.
Waaqayyo si eebbisu deebii quubsaa waan ta'eef yeroo irratti fudhachuun gaariin ta'u kana caalaa ammas gaaffii kan biraas gaafateera dhaggeeffataan kuni Maatiyoos boqonnaa kudha sadii lakkoofsa 2021 irratti yaada yesus dubbateen wal qabsiisee warri inni fo'ate ammumayyuu beekamoodha jechuudha oowwedhaan yoo akkas ta'e ammuma warri yesus fo'ate kun beekamoodha jedheetti kan inni gaafatu.
Maatiyoos boqonnaa kudha sadii lakkoofsa 2021 waa'ee fo'amuu waan himu qabu. Waa'ee fo'amuu waan himu qabu. Tarii dhaggeeffataan keenya kun dogoggoreetu heertuu kana fudhatee dheeyyaadha. Waa'ee fo'amuu kan agarsiisu tarii Maarqos boqonnaa kudha sadii yoo ta'e sirriidha. Mee Maarqos boqonnaa kudha sadii lakkoofsa 2021 nu dubbisiitii gaaffiinsaa yoo isa ta'e achirraan deebii kennuu yaalla.
Maarqos boqonnaa kudha sadii lakkoofsa 2021 Waaqayyo gooftaan guyyoota sana hutuu gabaabsuudhaa baate namni tokkoyyuu hin fayyu ture. Amma garuu namoota fo'amaniif isaaniinis warra inni ofiif fo'ateef jedhee guyyoota sana in gabaabsa. Yeroo sanatti namni ilaa masiinas jira ilaa achi jira yoo isiniin jedhan hin amaninaa jedhe.
Egaa asirrattidha waa'ee fo'amuu kan inni dubbatu jechuudha warra isaaf fo'aman jedhee kan inni kaa'u waa'ee isaan kanarrattidha jechuudha kanaaf isaaniin akeekkachiisa achumaan immoo jajjabina immoo kenna isaaniif jecha warra fo'amaniif jecha. Yeroon ari'atamuu sun maalidha gabaabaadha jedha tugaa abbachuudhaa baatee silaa rakkina guddaa ta'aa ture amma garuu sababii isaaniitiif jecha yeroon sun hin gabaabbataa jedhee dubbata amma gaaffiin dhaggeeffataa keenya ammumayyuu beekamoodha jechuudha warri fo'aman kuni dhagaaffiinsa eenyuuf eenyutti beekamoodha eenyuuf beekamoodha animmoo isan gaafachuu barbaada jechuudha waaqayyoof immoo nuuf yoo nuuf ta'e hin beeknu eeguuf akka fo'aman wanti nuyi beeknu garuu jira kiristoos yesusitti warri amanan. Warri akka fayyisaa lubbuu isaaniitti isa fudhatan hundinuu kan fo'aman akka isaan ta'an beekna. Dhugaatti warri amanan warri isaaf abbooman akka seera isaatiitti warri jiraatan kan fo'aman ta'uu isaanii beekna. Jeeneraali walumatti qabaatti kana beekna. Eeyoo fa'i badhaasaadhaa tolasaadhaa hin beeknu eeyyuu akka isaan ta'an. Kan amananii warri fudhatan hundumti isaanii kan fo'aman ta'uu isaanii garuu beekna. Kanarraa kan hafee maqaa isaan hin beeknu eessa akka isaan jiraatan hin beeknu eenyuuf akka isaan ta'an garuu beekuu hin dandeenye gama keenyaan yoo ta'e nuuf. Yoo ta'e beekamoodhaan jedhu. Gama waaqayyootiin yoo ta'e garuu eeyyee beekamoodha. Deebiinsaa kanadha. Gama waaqayyootiin yoo ta'e. Sababiinsaa waaqayyoo jalqabarra taa'ee isa yoomii beeka'edha. Isa dhumaa beekaa jedha. Isa dhumaa beekaadha. Jalqabarra taa'ee isa dhumaa beekaadha. Sagalee waaqayyoo yeroo nutti himu. Waaqayyoowwan hundumaa beeka. Waaqayyoowwan hundumaa beeka. Tarkaanfii keenya hunduma isaa beeka. Garamitti akka nuyi deemnu garamitti akka qajeellu hunduma isaa beeka. Fakkeenya fudhachuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf iyyoobiin. Iyyoobin yeroo dhaqee seetanni haddeesse utuu inni dubbatee afaan isaa keessaan fitimini garbicha koo iyyoobirra jagee kaa'atte akka hin taanedha. Immoo isuma dhaqee hin haddeessuu dhaqee jechuudha. Utuu inni hin dubbatin beeka waan fuula duratti ta'u waan fuula keenya dura jiru waaqayyoo beeka jechuudha. Sana booda immoo yeroo inni waan ittiin haddeessu hundumaa yeroo inni jedhee kanaaf miti inni kan inni natti amanedha. Kan inni amanamuuf kanaafis miti kan inni jaallatuuf kanaafis miti. Kanaaf lubbuu isaatti akka hin buune jedheetu waan hundumaa irratti hayyama kenneef. Sana hundumaa balleessee iyyoob ganeera iyyoob hin ganne. So beeka ture waaqayyo akka inni isaan ganne iyyoob akka inni isaan ganne jechuudha. Kanaaf waaqayyo jalqabarra taa'e isa dhumarratti ta'u beeka. Kanaaf ija waaqayyootti warri filataman kun beekamoodha. Eenyuuf akka isaan ta'an. Xumurri koo maal akka ta'e waaqayyoo beeka har'uma. Kan kees maal akka ta'e waaqayyoo beeka har'uma. Kan dhaggeeffataa keenya dabaloos beeka har'uma irra taa'e waaqayyo. Xumurri keenya maal akka ta'e. Nuyi garuu hin beekne. Nu waan hin beekneef maal gochuun nurreera guyyaatii gara guyyaatti tarkaanfii keenyaaf of eeggachaa. Jireenya kiristaanummaa keenyatti akkamittiin akka jiraannu beeknee waaqayyootti qabamnee jiraachuu danda'uutu nurre. Nuyi qajeelfama isaati kan nuyi beennu. Dhuma keenya hin beennu. Qajeelfama isaa beenna garuu. Akkamittiin yoo jiraanne dhumi keenya warra fo'aman keessaa akka ta'uu dandeenyu beenna. Kanaaf isatti qabamneeti kan nuyi jiraachuu nurreeru. Kanarraa kan hafe garuu waaqayyoo warra fo'aman har'ayyuu taa'ee beeka. Sana jechuun garuu.
Ulaagaa namni ittiin fo'amu kan kenne isa waan ta'eef.
Garaagara godhamu jechuu miti wal caalchisa jechuu miti isa tokko fo'atee isa tokko dida jechuu immoo miti garuu filannoo namaa kabaja namoonni gara fayyinaatti akka isaan dhufaniif fo'amuutti akka isaan dhufaniif namoota hundumaatiif fo'amicha godha namoota hundumaatiif ilma isaa tokkicha dabarsee kenne gooftaan keenya yesus kiristoosis namoota hundumaatiif dhiiga isaa dhangalaase garuu eenyufaa sana toleedhanii akka isaan itti adeemaa jiran waaqayyo beeka booris eenyufaa akka toleedhanii isaaf ammoo Tole dhaggeeffataan kun waan hin sodaadheef yoos namootatti lallabuun waaqayyoo beeka waan ta'eef namoota barsiisuun maal barbaachisa gara jechuu barbaadee laata jedheeti kan hin sodaadhe yoo namoota fo'aman inni silumaayyuu beeka ta'e namoota kana barsiisuun warra inni fo'ate yoo silayyuu qobaatti jiru maal barbaachisa akka jechuu gara sanatti dhiyaate lagaaffiinsaa jedheen shakka.
Namoota fo'ate fakkeenyaaf. Namoota akka inni ittiin fo'atu waan kan biraadhaan mitii jedheera. Jireenya isaan jiraataniinidha kan inni isaan hin fo'atu. Murtii isaan murteeffataniin. Waaqayyoon fo'achuu isaaniitiin waaqayyooti isaan fo'ata. Kanadha kan inni beeku jechuudha waaqayyo. Eenyutu xumurri isaa naaf abboomamuudhaan xumura. Eenyutu xumurri isaa bada. Beeka jalqaba irra taa'ee dhuma isaa beeka. Haa ta'u malee ergaan fayyinaa kunii fi waamichi fayyinaa kun maal ta'uu tirreeraa namoota hundumaa bira ga'uu tirreera. Inni oowwamini waaqayyo nama fayyuu barbaadu hin dhoowwu. Namatu garuu ofiisaatii filannoo isaa maal godhaa? Qajeelfama sana ala of godhaa jechuudha filannoo isaatiin. Qajeelfama fayyinaa karoora fayyinaatiin ala of godhaa namatu. Akka isaan ala of godhan garuu beeka. Garuu filannoo isaanii isaaniif kabaja waaqayyo. Humnaan qabee kottu gara fayyinaatti hidhee hin fidu. Yookiin immoo sammuu namaa micciiree qabee attooruma fayyinaa keessa deemee malee hidhees hin jedhu. Namni bilisummaa qaba jechuudha. akkuma har'a jiraachaa jirru kana bilisummaa qabu yoo nutti tole isa duukaa bu'uuf yoo nutti toluu baate dhiisuudhaaf maal jedhe karaa lama fuula kee dura nan kaa'anii tokko gara badiisaatti keessaa inni tokko magariisa jireenya bara horaatti keessaa kan barbaadde filadhu hangaruu nan jaalladha maal yoo filatte jireenya nan jaalladha. Kanaaf sanin kabajaa jechuudha amma dhumaatti kabaja ammas dhumaatti kabajee garuu warri isaaf fo'amanii inuma jiraatu warri isaaf fo'amanii yeroo innumaa jechuu keenya warri toleedhanii karaa jireenyaatti deeman jechuudha malee waan kan biraa jechuun miti isaaniin hidheetu gara jireenyaatti isaanii hin geessee warra kaan immoo akka ta'anii karaa badiisaarra deemaniif isaan gadhiisee miti garuu karaa isaanirra deemanii fuula waaqayyoo duratti nutti mul'atu malee karicha amma fuula waaqayyoo duratti ifadha. Eenyu eessarra akka deemaa jiru?
Eenyu karaa kamirra akka jiru? Eenyu karaa kamirra akka jiru mul'ataadha.
Mul'ataadha isaan sanaanidha egaa warra karaa jireenyaarra deemaa jiran sanaanidha warra isaaf fo'aman jedhee kan inni waa.
Tole gammachiisu waaqayyo si haa eebbisu ifaa baay'ee karaa isaaf galuu danda'uunidha kana tibsitee fi gaaffiin kan biraanis jira. Galataa Tashoomaati godina Wallagga Ba'aatii giddaa ayyaanaarraati kan inni nu gaafate gaaffii kana. Namoonni lama wal fuudhanii utuu dhala wal biraan argatiin. yoo gargar ba'anii lamaanuus nama adda addaa waliin gaa'ela haaraa ijaaranii ijoollee yoo horatanii ijoolleen jara kana lamaanii wal fuudhuu ni danda'u deebi'anii jedheetu kan inni nu gaafate.
Gaariidha gaaffiinsaa garuu qajeelfama kitaaba qulqulluu kan eege miti gaaffiin kun. Akka seeraatti jedhaniitu warra seeraa gaafatanii gaariidha. Akka kitaaba qulqulluutti. Namni erga wal fuudhee booda wal hiikuu hin danda'u. Kanaafidha kanan akka kitaaba qulqulluutti min gaaffiin kanan jedheef.
Namichi kun waa'ee kee odeeffannoon dhabu lakki gamme yoo abbaa seeraa.
Isaa fedhee gaafate yoo ta'e gama seeraatiin deebisuuf hin danda'ama garuu as kan jirru amma gama seeraatiin maal fakkaata seeru deebisuudhaaf miti waanta ta'eef gara kitaaba qulqulluutti deebifnee mata dureen keenya kitaabni qulqulluun maal jedha waanta ta'eef namni gaa'ela dhaabbatee akka inni wal hiikuuf kitaabni qulqulluun jajjabeessu jalqabuma isaayyuu. Maaliin godhin jedhaa waliin hiiknii jedha. Durillee yoo hiike waraqaa ishee kenneefii geggeessu jedha ture bara museetti jedha gooftaan yesus Ani garuu nan jedhaa abbaan manaa haadha manaasaa hin hiikin. Isheenis abbaa manaa ishee hin hiikin. Yoommoo wanti inni ittiin ayyamu immoo gargara boosaanii waan inni ittiin dhugoomsuuf wanti lama jira. Du'a lammaffaan ejja. Isaan kan lamaanii duwwaadha kan abbaa manaa fi manaan gargar ba'uu danda'an akka kitaaba qulqulluutti. Yoo du'aa isilayyuu du'eera. Inni tokko waan ta'eef hin hiikan walii kan jechuu miti hin du'e waan ta'eef sun immoo waan harka waaqayyoo keessa jirudha. Yoo ejjaan ta'e garuu waliiguu danda'uudha. Isayyuu immoo taanaan dhiifama gochuufii dandeenyaan immoo hin danda'amas. Innis ta'e isheenis dhiifama godhanii wajjiniin jiraachuu hin danda'u. Yoo garuu gargar ba'anii gargar hin bahin jedhaa yoo gargar ba'an immoo deebi'anii maal hin godhin jedha isaanumti warra ejjaan gargar ba'an iyyuu deebi'anii darbanii kan biraatti maal hin godhin jedhaa hin fuudhin hin heerumin jedhaa jechuudha. Kanadha kitaabni qulqulluu kan inni barsiisu. Malee isaan gargar ba'anii. Darbanii kan biraa fuudhanii kan biraa heerumanii ijoollee godhatanii ijoolleen isaanii wal fuudhuu danda'uu hin danda'anii inni gaaffii kan biraadha jechuudha. Isaan hundi darbanii maal hin godhin jedha kitaabni qulqulluu hin fuudhin hin heerumin jedha isaaniin iyyuu waanta ta'eef jechuudha. Waa ijoollee isaanii waan beennu hin qabu.
Yochi kanarra darban immoo silayyuu seera haala dhaqee isaan deemaa jiran toora haala deemaa jiran waan ta'eef kitaabni qulqulluu waa'ee isaanii waan jedhu hin qabu jechuudha. Garuu kan kitaabni qulqulluu nuun jedhu waliin hiikin yoo saabii ejjaatiif. Tarii walii kan garuu maal hin godhin kan biraatti darbanii heerumin kan biraatti darbanii hin fuudhin. Kanaaf kitaabni qulqulluu kana nutti waan ta'eef gaaffii obboleessi keenya kun nu gaafate gama kanaan ilaalla irraa kan hafe kitaabni qulqulluu waa'ee isaanii waan nuun jedhu hin qabu.
Tole waaqayyoo si haa eebbisu. Tole deebii baay'ee quubsaa ta'e dhaggeeffatoota keenyaaf karaa afur qulqulluun siif ibse hundumaanuu deebisuu keetiif waaqayyo si haa eebbisu jedha gammachiis waamicha keenya kabajjees istuudiyootti nu wajjin argamte dhaggeeffatoota keenyaaf deebii waan laatteef eebbisaa dachaa si haa qaqqabu yommuun jedhu sababii gabaabina yerootiif kana caalaa deemuu waan dandeenyeef har'aaf kan jenne haasumaan yommuu xumurre torbanitti aanu gaaffilee dhaggeeffatootaa fi deebii isaa. qabannee hamma dhiyaannutti nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu jalatti gaaffilee dhaggeeffatootaa isinii wajjin qabannee turretti akka eebbifamtan in amanna har'aaf kan jenne sagantaa keenya asuma irratti yommuu xumurru torbanitti aanu gaaffilee dhaggeeffatootaa fi deebii isaa qabannee hamma dhiyaannutti nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu.
Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajicha. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Eenyuma wawaanaa kadhatni deebiin argatu. Jaalalatuun gidduu dhiibee tokkummaan tasuma hin jiru. Eenyuma wawaanaa kadhatni deebiin argatu. Jaalalatuun gidduu dhiibee tokkummaan tasuma hin jiru. Harka keenya ol kaasne gara kee ilaalla gooftaa. Garaa nutti hin jabaatini waa hundaaf harka kee nuuf fayyaa. Garaa nutti hin jabaatini waa hundaaf harka kee nuuf fayyaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajicha. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Tajaajilaan tajaajilaadhaaf yaada gaarii tasa hin qabu. Mana kee keessa kan guutee jal'ootaaf soobdu. Tajaajilaan tajaajilaadhaaf yaada gaarii tasa hin qabu. Mana kee keessa kan guutee jal'ootaaf soobdu. Erga xiqqaan quxaaree boriif guddaa malam dannaa. Nurraa cabsi abaarsa raawwannee fedha keef jiraannaa. Nurraa cabsi abaarsa raawwannee fedha keef jiraannaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinicha. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajicha. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa? Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa? harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa. Angafaa fukurnoo ofiisaa nyaate sabni kee. Mana kee ijaaruun hafee kan saaf olii gadi kaatee. Angafaa fukurnoo ofiisaa nyaate sabni kee. Mana kee ijaaruun hafee kan saaf olii gadi fiigee. Sanyiisuun kee gooftaa akkoo gadhiisni nu hin taasisee. Nuuf fayyis dhibee kanatti hundi keenya karaarraa ceenee. Nuuf fayyis dhibee kanatti hundi keenya karaarraa ceenee. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinichaa Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajichaa Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinichaa Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajichaa. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa. Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa. Harri keenya maaliif ta'e bara abaarsa. Harri keenya maaliif ta'e bara gogiinsa.